ese sineye ko utagiye ku ishuri byagenze bite ndagiye se ngo bimarire iki ko ntazakora tesite papa ariko sine ibaza amafaranga abonetse kandi utayiteguye bihagije ubwo wabigira ute
ariko ntukavuge gutyo fisito amafaranga se yavuye kandi butike barayifunze bana banjye mwihangane buriya si igihe banze kwishyura koperative mbishaka ngo bamfungire gusa sine ndimo nakora hasi no hejuru ngo ndebe ko yaboneka jya kwiga rwose ahubwo se ko nta mafaranga yo kwishyura nita dufite ubu ntazigendera oya rwose wihangayika ndaza kuvugisha anita mubwira abe yihanganye ahubwo numva nabahagaritse kujya ku ishuri nkaba nita kuri gasaro anita aramutse abyanze oya sha sine wikwiheba gutya pe kandi kuva mu ishuri si cyo gisubizo ahubwo njye nungutse igitekerezo nkihe se sine nta kuntu wagenda ukabwiza ukuri diregitisi ko dufite ibibazo akakureba ukazakora tesite Hey, icyo ni igitekerezo cyiza Mm.
nanjye hagati aho nkaba nshakisha ninyabona rwose nzayaguha none se papa ubu najya imbere ya diregitirise ntazi igihe uzabonera ayo mafaranga koko keve keve yo wa muswa we nturengaho urajya inyuma y'inzu ushaka y'iki mm, kubera iki se ko nari ngiye kwanikaho umupira se hari ikibazo genda keve genda uwanike ku migozi y'imbere aha kagenda da ese mwi ko mutongana habaye iki ni keve nabuzaga kujya mu gikari ariko ntiyumve none se ubundi kubera icyo umubuza kujya mu gikari Mm, hani Karame.
ntibuka ko muganga yangira inama yo kwanika amakariso hanze ko ari byo byiza yego none rero nyine nayanitseyo Mm.
kandi sinshaka ko keva yabona Mm. ese ni ibyo ntabwo biteye isoni mwe amakariso ni imyenda isanzwe nta kibazo reka numvaga binyitereye isoni da reka nta kibazo ahubwo se mwibarize mwe Eh.
urakize neza Eh, hani ndumva ndi gukira kabisa Eh, wow.
ubu nta kibazo mfite urebye eee hajya uzasura kwa muganga ryari ni ngombwa se gusubirayo ni ubu se ko nakize naba njyayo gukora iki koko maze n'imiti ngiye kuyirangiza mwe ni byiza gusubirayo ngo muganga arebe ko wakize neza nta kindi kibazo ufite eee Mm.
ntacyo noneho nzaba njyayo mu minsi iri imbere oya mwe kujya hakiri kare nibyo byiza Mm.
muganga se ntiyakubwiye ngo uzasubireyo Eh, yarabimbwiye Mhm, none
fisito we fisito karame pazo iminsi myinshi wana iminsi myinshi isa nyabaki Mm.
umwana mubi gusa se pazo Mwana.
kwanda kire nagutwaye iki fisito Mm.
uhakureba yagira ngo uri umuntu muzima ariko se byahe kuri imbwa gusa Eh, eh, eh, pazo ngo ndimbwa Uri imbwa nyine.
ako ni agasuzuguro rwose Ere.
niyo hari icyo naba nagutwaye wakimbwiraho kunyita imbwa umva mwana fisito uri imbwa mbisubiremo wa mwana urajya gutera inda valentine ukamwangiriza ubuzima nta soni ngo ngirane Eh.
ngewe ntera inda valentine Kasha.
byose kandi wabikuye ere kogira nkaho utabizi se pazo ni ukuri ko imana ibyo bintu nibwo nke nabyumva none se ni valentine wabikubwiye ntabwo ari we ariko abantu benshi barabizi mwana urumva umva pazo ibyo bintu wabyumvise urabyemera wumva kuko narabikoze none se ko nabyumvise nari gukora iki niyo mpamvu nyine narinje kukureba ngo umbwire niba koko ari byo ahubwo pazo niba kuko turi inshuti mbabarira umbwire umuntu wababwiye ibyo bintu umva mwana fisito njye bwa mbere mbyumva nabyumva nyamanzi Eh, ariko nyine na sako twese turabizi ahubwo njye ntungo no kumva wowe utabizi mwana mana we valentine arambabaje
injira eh ese sine ni wowe karibu murakoze diregitiri waramutse neza sine amakuru yawe
diregitiri biragenda buhoro buhoro
ahubwo sine numvise ko ikipe yawe ya football imeze neza murakoze diregitiri nari mfite akabazo nagira ngo mumfashemo nguteze amatwi
diregitiri batubwiye ko abatarishyura minerivare batazakora tesite nagira ngo mube munyihanganiye turacyayashaka
none se sine papa wazabona ryari ayo mafaranga
ntabwo mbizi none urumva twakureka ugakora tesite tutazi igihe azabonekera se rwose papa afite ibibazo ku buryo na butike yifunze ariko yanyijeje ko azashaka vuba ni ukuri mwambabarira simve mu ishuri
ndumva bitoroshye mumbabarire nkore tesite sinongere kubura amahirwe yo kwiga pe
sine reka noneho nkwandikira agapapuro ugashyire intanda ubwo araguhari se utuma batagusohora mu ishuri uzashobore gukora amatesite murakoze cyane diregitiri murakoze ni ukuri rwose sine karame ni ugukora ibishoboka byose rero mukishyura kuko ntuzakora egizame utararangiza kwishyura amafaranga yose yewe diregitiri murakoze cyane ni ukuri Eh, nubwo bitoroshye tuzagerageza sawa
gajo karame yegereza ako kameza kugira ngo ubashe gukora exercise neza ariko mwiwaretse tukaruhuka egoko gaje ubanza ukora icyo kibazo cya gatatu ugendeye kuri icyo nagukosore haku ubu ningeramo wa gatatu nzaba nzi ubwenge nk'ubu bwawe koko
cyane nshaka ko mbona se ubyumva ahubwo aho mwigana mu wa mbere noneho ntibazagukira Eh? ewe icyakora ndagerageza ayiwe
ese gaju urarwaye ko mbona wubitse umutwe shamwe iyo ngiye kujya mu mihango mu nda harandya cyane yo ihangane gaju nkwereka aho uba wiryamiye oya birashira mu kanya reka nkomeze exercise nta kibazo ehe ndumva wazajya kwa muganga kuko ndabona bikuzengereza pe ubu se ni ngombwa kujya kwa muganga ko ariko bihora gusa iyo imihango ishize nabyo birashira nyamara gaju kwa muganga hari icyo bakubwira wakora kikakorohereza kujya kwa muganga ni ngombwa sha use ko nanjye nzasubirayo ngo muganga arebe ko nakize neza ehe ahubwo si uwazaza tukajyana mwi Hmm, nta kibazo rwose gaju uzaze tujyane
valanti valanti ese ntibite sawa mwihangane sha namenye ko babafungiye butike shana nakundi valanti gusa duhuye nagushakaga eee ni amahoro se sine valanti nagira ngo nkubwiye ko nuramuka ukeneye umuntu wo kuganira nawe ndahari sibyo tuganira ku biki se sine valanti nanjye bikimbaho sinabyiyumvishaga kuko ese sine ni ibiki urimo kumbwira nyine sha nabuze ukuntu mbibaza fisito ariko eh, numvise ko utwite ngo ko ntwite ngewe ngewe valentina Hmm, ayo makuru wayakuye he sine hi mbwira se nyine gira vuba ni fisito wabikubwiye valanti ngize imana ndakubonye
fisito ngwino wumve ibyo sine ari kumbwira babarira ntumbwire ko ari nk'ibyo pazo yambwiye Hmm, pazo se yakubwiye ibiki ngo njye naguteye inda uzi ko nakubiswe n'inkuba nyagasani mana yanjye uzi ko usanze ari byo sine yambazaga unyumvira nkuba none se pazo ibyo bintu yabikuye hehe koko valanti simbizi pe ngo n'abo muri sakwe barabizi valanti ihangane n'ukuri ntibyoroshye
kuko sakwe barabizi akaba nta n'umwe wigeze uza kubimbaza
shagigi yo buriya narinzi ko karisita ari buhita anyirukana no mu kazi ko gusudira atari amafuti yawe se manzi ubundi wajyaga kongera amazi mu mata ngo bigende bite shabyo rero gigi nagira ngo ndebe ko nagavura nanjye nkazamuka nkawe umuntu usigaye yibonera ibiraka ku ruhande
sha bibabuza kunyambura se uzi cya kintu ko amaze iminsi njya gukora Ye.
umutipe yandebesheje indege ngo iki rero kwambuye se gusa se asigara nta nkwepa namuhamagara ntiyitabe sha gigi ko najyaga ngira ngo uzi ubwenge byagenze bite ngaho se shami igitekerezo erega ndakwemera iyo wabishatse ugira udutekerezo twiza dore ukuntu gahunda zimeze wowe uzagenda aho mwakoreye uterure igikoresho gihenze kurusha ibindi gihari ubundi wigendere maze se ariko ntukabe umwana gigi maze ukigurishe ukuremo ayawe cyangwa ubone narenzeho reka reka reka manzi njya sindi umujura atazajya n'uzagenda avuga ko namwibye shwi ashwida sinabikora ariko sha imboga zibona abana koko ubu uzicara urire ngo umuntu yarakwambuye nta n'icyo wabikozeho manzi ewana si ukuba umwana pe ariko kwiba ntibyigeze biba igitekerezo cyiza ariko ibaze ingaruka zishobora kuvamo ngaho fini na nyine uhomeho umva sha ngewe rero ibyo sinabikora pe ndashaka ubundi buryo aha sawa marayika we
shate si ndumva ntishimye kabisa gaju sohoka ndi kuvugana na tesi genda hanze ndaje ngufungire umuryango yego ngaho genda
ako ni kakaje muri kumwe se valantin hi nari ndimo kugasohora sha ngo tuvugane nisanzuye urumva rero shate si ibaze ko abantu bari kumbeshyira ngo ndatwite ngo iki ngo uratwite none si ibyo wabyumvanye nde uzi ko n'abo muri sakwe ngo barimo kubivuga ngo ko baba ari abana babi valantin tesi ibaze ko babimenye ntihagire n'uza kumbaza kandi bitwa ngo ni inshuti zanjye yawe ndumiwe pe shapori umva sinumva uburyo inshuti zanjye zitanyizera zigafata ibihuha nk'ukuri ubu koko nzaheraho impagarika iki gihuha gusa valantin ntiwahangayike wowe wagiye ku kigo nderabuzima kuko wari ukeneye amakuru si byo ntaho bihuriye n'urubwa bari kugutera ikimpangayikishije nanibaze cyane naho iki gihuha cyavuye
yaba ari fisito uri kubivuga oya shasi fisito kuko nawe yabimenye uno munsi aba bagenzi bawe ugomba kugenda ukabiyamo siki twana tubiguze reka reka tesi sinshaka no kuzongera kuvugana nabo ibyabo ndabibonye valanti icyo cyemezo si cyo pe ahubwo wagenda ukababaza impamvu bitwaye gutyo Mm, hanyuma se hanyuma nyine ukababwira ko wabarakariye bakabimenya kugira ngo ntibanakomeze gusakaza ibyo bihuha ariko uzi ko ari byo umva ndaza kubatumaho mbabwire ko mbashaka tuganire esane Karame.
wakoraga iki mu gikari navomeraga za mboga twahinze sine nuko nuko ni ahubwo se nta twezemo ngo dusura utwo dutakuye uyu munsi ego ko aka kanya sine imboga duteye ejo bundi yewe nanjye nivugiraga ziracyafite iminsi ahubwo nyine ni ukujya twibuka buri gihe tukazivomerera yego ahubwo sine hari icyo nagira ngo nkubwire nguteze amatwi nimbwire nta kibazo nashaka kubasezera
kubera iki sani wabonye ahandi
oya nzahashaka gusa nari mbabwiye kare kugira ngo mushake undi urera agasaro ani n'ukuntu umwana wanjye yagukundaga ujyanywe n'iki koko
urumva mu by'ukuri mumemba udufaranga duke kandi akanaza atinze bityo simbashe gupanga neza icyo nyakoresha ani koko ugiye kunsigira agasore ndi gukora ibizamini
none se nabigira niko mba ngomba gufasha gigi kwishyura ubukode bw'inzu no guhaha ibyo turya
ihanganisha papa arimo arashaka ubutaruhuka pe kandi nituva muri ibi bibazo nzamubwira akongeze Mm, ubu se mbyizere sine ni ukuri byizerane ariko se ntidusanzwe tubanye neza uretse ibibazo twagize nawe uzi icyakora pe ahantu hose nakoze hano muri abantu beza natwe twaragushimye pe sibyo nyemerera ko ugiye kuguma aha nanjye nzakora ibishoboka byose ujye uhembwa neza sibyo ntacyo yewe reka njye gufatisha imbabura
Gigi amakuru yari meza diregitiri byagendaga buhoro none se Gigi kuvuga ko bigenda ukabanza kwimyoza
diregitiri nagize ikibazo rero nagira ngo ndebe ko mwamfasha ikibazo byakugendekeye bite Gigi
nyine wa mubosi wari waramuhaye akazi ko gusudira hano ku kigo yaba aherutse hano eee n'ubu mu gitondo yari ahari ahubwo naratangaye sinari nzi ko usigaye uzi gusudira neza Gigi kuraje rwose murakoze diregitiri gusa nyine uriya mubosi twagiranye ikibazo ikibazo ubwoko ki se kandi Gigi nyine uriya mubosi namukoreye neza none yanze kunyishyura pe ubu nanjye aho nagombaga kwishyura bamereye nabi ngo yarakwambuye ibyo bintu yabikora se ni ukuri diregitiri ndamuhamagara ntanyitaba yewe na mesaje ntansubiza n'iyo duhuye arankweba
ndumiwe pe none se ko ikigo cyamwishyuye amafaranga yose kuki atakwishyura diregitiri sinakubeshya pe Gigi agomba kukwishyura rwose ahubwo reka mpite muhamagara nonaha numve yewe diregitiri murakoze cyane oya ntabwo byumvikana yego nigeze kukubona hano ku ishuri wegeranya ibikoresho waba ugiharira yego ndahari ariko nari ngiye kugenda ngwino hano muri biro gato tugire icyo tuvugana
umva pazo nabonye mesaje ya valentine ngo duhurira buriya ntagiye kutubwira ko atwite we gusa hani njye navuganye na fisito kare mbona ari mu gicuku ntabwo yewe.
yarazi ariko si ubundi bintu byavuzwe na manzi ngiye rwose kubyemera birangora hasha umva yarancanze pe ako shagigi uko bimeze kose tugomba kumuba hafi nk'inshuti yacu sibyo iki yaraje mani
Salama mwana Valentine.
Valentine.
Karibu cyane Umva, rwose.
nababwiye ngo muze mubwire uburyo mugenda mumuvugavuga nta soni umva mwaramemukiye rwose sinigeze ntekereza ko mwankorera ibi nk'abantu b'inshuti zanjye none se twakoze iki valentine umva yewe kugenda mumbeshyira ngo ndatwite mwabinsubiriramo
valentine ni manzi watubwiye ko yakubonye uva ku cyumba bapimiramo inda ngo ku kigo nderabuzima Mm.
kandi narababwiye ngo mureke tumwibarize ababaranga ngo ni Ariko- abamubutse reka Gigi natwe twumvaga rwose ikintu nk'iki ngiki utahita ikibazo umuntu uko yiboneye Valentine.
niyo mpamvu ni ukwitwigaga uburyo twazakuganiriza tudahubuye Cyane Ni rwose nawe koko.
byo- Ni ukuri.
twarateguranye ibibazo mbere yuko njya ku kigo nderabuzima valentine mbabarira rwose ni ukuri nabuze icyo mfata n'icyo ndeka
valanti gusa rwose nimba bakubeshyira pe ni amahire iturize rwose igihuha kirashira ni vuba rwose Eh, pazo kuko bitakuriho urumva byoroshye urumva ukuntu nkiniraho valanti cyakora kuvugwa birababaza cyane cyane iyo bakubeshye Rwose, rwose, ako shaga igi urabivuga urabizi noneho mwaho mwakamvuganiye abari mwe muba mbere mu kumvuga ese we ubu koko muri inshuti zanjye Inzaka muracyari- dasumbana.
ni ukuri tubabarira Ntabwo Sha, tuzongera umva kurangiza.
nta bucuti ngifitanye namwe cyakoze ndababonye nimumbonye